bandanya kumviriza ijwi ry'amerika mwiriwe nshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na juridiani nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya
the only thing that I've seen in 2015 until now is that some media houses are really biased and some uh, journalists are only uh, spreading lies and false information.
uyu ni wiri nyamitwe ni umuhanuzi mukuru mu vyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u burundi ahagaruka ku ngingo yo kugara burundi radiyo y'abongereza bbc no kubuza abanyamakuru bose bari kugataka ko burundi kongera gukorana n'ijwi rya amerika aha nyamitwe yagize ati kuva muri bibiri na cumi na gatanu ikintu nabonye ni uko hari amaradiyo amwe ahengamye n'amenyesha amakuru bakora amakuru ahengamye kandi bagakwiragiza inkuru zitarizo ni uko batanga inkuru bitonze zinonosoye byatohojwe neza mu bisanzwe bavuga ko byari isoko nyabyo byo kumenya ibiriko biraba mu burundi hakurikijwe ubuhinga bwa none nawe ni frederic bamvuga imyumvira yigeze kwicegera c'umukuru w'igihugu c'u burundi we ku ruhande rwiwe asanga amaradiyo yahanywe yafatiye iya mbere mu gutanga amakuru yizewe kandi atahengamiye turabigaruka ko handi hato nongere ndabaha ikaze perezidansi y'uburundi yatangaje ko amaradiyo bbc na voa yayugawe kubera inkuru z'ibinyoma no kwemera gukoreshwa n'abashaka gutyoza uburundi mu kiganiro wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu vyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yagiranye na mugenzi wacu salem salmond fedaku akoresha ishami ry'icongereza washington dc yavuze ko igihugu kidashobora kwemera ko hasubira kuba amaradiyo n'abamenyesha amakuru boshaka gusubiza ico gihugu mu kaga inkuru ya salem fedaku yasubiyemo mu kirundi na mugenzi wacu kigali pia claver niyo nkuru wiri nyamitwe umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi yemeje ko bimwe mu bimenyesha amakuru n'amaradiyo mpuzamakungu bitanga inkuru z'ibinyoma cane cane kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe haduka imvururu za politike mu gihugu You know how uh, some international medias are biased. Everybody knows.
Ati nawe urazi ingene ibimenyesha amakuru mpuzamakungu bihengama mu nkuru bitanga ntawe utazi inkuru z'ibinyoma canke z'impimbano zitangwa ibi nabo ni irabizi mu gihe hari abantu badashobora no kugerageza kuvugisha ukuri ahandi naho abantu bagakoresha ayo maradiyo kugira ngo bakwiregize ibinyoma mushaka ko hari ikindi twabivuga ko ivyo niboneye guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni uko bimwe mu bimenyeshamakuru mpuzamakungu na bamwe mu bamenyeshamakuru bakwiragiza ibinyoma n'inkuru zitari zo nta kindi norenza ko umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika igisata c'icongereza yabajije nyamitwe ko burundi bwasanze umutubereye ari wo kugara no kuzivya amaradiyo uwo muhanuzi mu biro kwa perezida nkuru nziza nawe ati naho atari jewe nari nkwiye kwishura kuri ico kibazo no gukinga ibara ritaragwa mu gihugu yongera ko ko mu gihugu hasigaye izindi radiyo zivuga Do you think Burundi in Burundi there's no media houses? There are thousands of journalists in, in the country.
Ati mwibaza ko mu Burundi atamaradiyo yandi ahari hari ibihumbi vy'abamenyeshamakuru mu gihugu amaradiyo n'amateleviziyo aharugwa muri mirongo ibimenyeshamakuru vyandika n'ibiri ku buhinga ngurukana bumenyi nibaza ko abantu bihenda iyo bariko baravuga ko atayane maradiyo akomeye asigaye mu gihugu yamara niyo hagize igihanwa nibisanzwe nk'uko bishobora kuba mu Burundi n'ahandi kw'isi icyo tuzi ni uko mu gihugu hari ubwisanzure bwo gushikiriza icyumviro n'ubwisanzure bw'ibimenyeshamakuru turafise kandi abamenyeshamakuru bakora neza mu gihugu ariko kandi hari n'abandi twabonye bakoreshwa n'abo hanze cyangwa abanyepolitike mu ntumbero yo gusambura igihugu ibi byabaye mu burundi nk'uko n'ahandi ku isi biba umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu yamenyesheje kandi ko akarere k'ibiyaga binini kabonye amahano menshi harimo ubwicanyi niho nyabwoko bitumwe n'abamenyesha amakuru nyamitwe ati twebwe rero dushaka kubaka aho kwisamburira ko in this great lakes region we went through even mass killings or genocides ati hano iwacu mu karere k'ibiyaga binini ntacyo tutarabona bwaba ubwicanyi bw'ikivunga ihonyabwoko kubera ukurangara kw'ibitangazamakuru bimwe bimwe n'ibindi ntidushobora kwemerera abantu gusubira muri izo ntambara umutekano muke cyangwa akandi kaga kubera itangazamakuru ridashyira imbere umwuga ibyo tuzobiharanira mpaka dushaka kubaka ibihugu byacu no kubumbatira amahoro n'ubumwe ntidushobora kwemerera abafite intumbero mbi gushikiriza ibinyoma ibi ntibishobora kwemerwa haba mu burundi mu bufaransa muri amerika n'ahandi ku isi ibinyamitwe abashikirije inyuma y'aho kuri uyu wa gatanu ikigo cya leta kijejwe gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora gifata ingingo yo kugara burundu iradiyo y'abongereza bbc ijwi rya amerika naryo rikugagwa by'agateganyo abamenyesha amakuru b'ayo maradiyo bakankigwa gusubira gukorera mu gihugu n'amaradiyo yari amaze imyaka irenga mirongo ibiri akorera muri ico gihugu ubuyobozi bwa bbc n'ijwi ry'amerika bwatangaje ko bwiyamirije izo ngingo zije gukandamiza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu gihugu ubwo buyobozi bwihanganisha abanyagihugu bari bazeye amakuru atomoye kuri ayo maradiyo buvuga ko buzokora uko bushoboye ngo abarundi babandanye baronka amakuru amashami mpuzamakungu y'abamenyesha amakuru n'ayakingira agateka kazina muntu nka Reporters sans frontières na Human Rights Watch n'izindi avuga ko izo ngingo zije kunyura ibintu kuko Burundi bwari ku rutonde rwa mbere rw'ibihugu bihonyanga itangazamakuru kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho haturirwa amaradiyo atanu yigenga bigatuma abamenyesha amakuru barenga ijana bahunga igihugu bose hamwe basaba Burundi kwisubira ko kuri izo ngingo bwafashe Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubw'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru y'i Kigali arakenuye kubwa Frederic Bamvuga inyumvira yigeze kwicegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi wasanga amaradiyo yahanywe afata iya mbere mu gutangaza amakuru yizewe kandi atahahengamiye mu kiganiro tugiranye mu kanya hari mu gihugu c'ubirigi yambwiye ko afatiye ku vyo yabonye akiri ku butegetsi yasanze itangazamakuru ari ikintu gikomeye muri politike y'igihugu kuko ifasha abategetsi kongera igafasha n'abanyagihugu frederic bamvuga inyumvira avuga ko ku ruhande nk'ubumviriza no maradiyo bwafutse umunwa twaguye mu gahundwe twumvise ingene leta ya gitega iriko irigenza ku bijanye n'iyo kumenyesha amakuru ku bwanje turavye ingene idemokarasi uwo mugambwe saba nyaforodebu yaharanira ukaraba ingene mu myaka ya mirongo icenda na gatatu na kane na gatanu na gatandatu no gukurikira ingene ibinyamakuru vyaba ivyandikwa canke amaradiyo canke amateleviziyo niyo mwaka byavuka kuko twaremera ko demokarasi yerekana mu kurekura kw'abanyagihugu bagashikiriza ijambo ryabo iyi ngingo rero yarayifashwe na leta ya gitega burya anugu nigira mu menshi ikintu citwa demokarasi byerekana ko nta ntwara ya demokarasi barimwo ahubwo bagwanya demokarasi biba bisigura yuko badashaka ko ibintu biba bariko baronora mu gihugu bimenyekana kuko ivyo bakora ni ubwicanyi ivyo bakora busuma ivyo bakora n'ibindi bibi byose murabona vyo gupfunga abana murabona abaderegiteri bakora ibibazo vy'abana ubu murabona abasoda barimwo barapfira muri somaliya baje kugaburira barimwo baricwa n'inzara batagira uwo batera n'akamo ivyo byose ni ibintu vyerekana ishusho mbi y'igihugu c'uburundi ariko si ishusho mbi ni ishusho nyayo y'igihugu c'uburundi rero tuvuga tuti nakambaro k'ibara hanyuma ingaruka mbi bishobora kugira haba ku munyagihugu haba ku gihugu haba no kuri bamenyesha amakuru bakorera ayo maradiyo abiri mpuzamahanga niya ku gihugu ni ukwizibirirako kwizibirirako ntacyo bimaze kuko uburundi si izinga uburundi n'igihugu kiri mu bindi kibwiza gukora cisunze amategeko yaco kandi amategeko yacu abwirizwa kubandanya n'amategeko mpuzamakungu icya kabiri ku byerekeye abanyagihugu ubu bazabagirira ibibi urabona ibintu biba by'imbonerakure mu gihugu urabona ibintu by'abapolisi barasa abantu ku banyagihugu bazogenda bitune butondere nta muntu azogira ijambo n'akambaro k'ibara ibintu turimo turabona ntabwo twari bigere tubona umunyagihugu rero abavuze ati ni umupfungwa hajya bagupfunga bakugura igufu inyuma aho ushaka gutora aragutora igihe ashakira akakwica ibyo akugira nta n'umwe ntawe ugitwara ku byerekeye abanyamakuru nabo karakazi bahembwa kuko bakoze icya kabiri bamenyekana kubera ko bavuga bati twebwe turimo turakorera ibinyamakuru bizwi mu isi buno rero babimenyekana dukoze neza natwe tuzomenyekana icya gatatu ni uko batanga inkuru bitonze zinonosoye zatohojwe neza mu bisanzwe bavuga ko byari isoko nyaryo byo kumenya ibiriko biraba mu burundi hakurikijwe ubuhinga mwarigeze kuba cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'uburundi nk'umuntu yabaye mu nzego iradiyo nk'izi hari ico ziza zifasha ubutegetsi ku buryo bavuze ati turazizibiye hari ico ubutegetsi nabwo buhomba mu bisanzwe iyo ubutegetsi ari bubi buriko burakora hatisunzwe ingendo ya demokarasi ubwo butegetsi ntibuba bukeneye ko ibyo bukora bimenyekana mu gihe twebwe twari mu mabanga abanyamakuru nibo bamenyekanisha ibyavuzwe ibyo twayaze abanyagihugu bashikirije umunsi rero iyi sendedefite iriko iratwara ikeneye ko ikora bibi binyegezwa ntibimenyekane kubera iki ingingo ifashwe muri kino gihe urabona burya turi ko turimirira aya matora bavuga y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ayo nayo urabona ko ariko aratera umwuka mubi mu gihugu abantu ejo barashobora kuvuga bati ibi ntitubyemera ikindi nacyo urabye ubukene buri mu gihugu birateye ubwoba uravye iki kibazo c'umutekano w'abanyagihugu birateye ubwoba abasoda bo muri somaliya birateye ubwoba ibintu byose biriko biraba ubutegetsi buhari nta mafaranga bufise rero ntibakeneye ko ibiriko biraba mu gihugu bimenyekana bakeneye ko byose binyegezwa bwabo sindabizi ko bazabishobora kuko iyi si turiko turagenderako si ya si yo mu mirongo indwi na kabiri ibintu vyaba bikabakamizwe n'ingoma uyu munsi hariho amasatelite satete ntushobora kuyizibira uyu munsi hariho ibi by'amatelefone ntushobora kubizibira impande zose zikora iki ku neza y'umunyagihugu n'abo bamenyesha amakuru leta ya gitega yabwirizwa gusubiramwo iyo ngingo ikayisubirako kurya yapfunze abana bakabaremera bakumva bagahanurwa n'ubu ntibemera bahanurwe basubire bareke ibyo binyamakuru bisubire bikorere kuri ku butaka bw'igihugu kubera ko nibugara bazoba berekanye yuko bagira bamara abantu kandi uzobavuga mwene uko ntazoba arimo arabesha kuko ikimenyamenya cy'uko ari ukubesha utari ukubesha uravuga uti nibaze birabire ibyo binyamakuru nibigende hose turabemerera ko baza barumviriza ndetse basubire banayugurure abanyagihugu bayumvirize kuko rega none none none bibananira gute gukora ibyiza kugira abanyagihugu baze barabyumviriza biryoshe none ibyiza wobinyegeza unyegeza ibibi aho barimo baravuga bati turimo turakora ibi rero ayo maradiyo n'ubundi ntarambirwe ntibandikire burundi babwire bati twebwe ibyo muvuga ntitubyumva kubera icyo twifuza ni uko ibiriko biraba mu bihugu byose bimenyekana kuko nta gihugu na kimwe kirekuriwe kwiyugarira ko nk'uko umenga n'abarozi ntibugurure bareke kumera nk'abarozi hanyuma berekane bati twebwe dukorera ibintu ku mugaragaro ibi ni taransiparansi buno dukorera ibintu ku mugaragaro nimushaka wese naze arabe abishima cyangwa abigaye abishikirize ko yabibonye mugabo turanse ko tuba turafatwa ko umenga ntituribo nibareke rero kugara nibugurure ayo maradiyo abiri ntarandanya aganira hanyuma nibaza ko leta y'uburundi izotera ikagondozwa izindi mpande nazo zikoma induru gushika aho bagondozwa kugira umunyagihugu amenye bamenye amenye yuko ibyo ariko arakora biriko biramenyekana uwugirirwa nabi bimenyekane ko ariko aragirirwa nabi uwugirirwa neza bimenyekane ko ariko aragirirwa neza frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'uburundi aha yagarutse kuco itangazamakuru rimara mu gihugu nk'umwe mu bahoze ari indongozi z'ico gihugu ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe naryo reporter sans frontiere ku ruhande rwaryo ryo rivuga ko uno mwanya atari umwanya wo kugara amaradiyo mpuzamakungu nk'ijwi ry'amerika na bbc nari igihe uburundi bwegereje amatora arnaud froger atwara igisata ca afurika muri iryo shirahamwe yabimbwiye mu kiganiro twagiranye ari mu gifaransa yahanuye kugira ko impande zose zogira aho zihurije amaju yiwe asubirwamwo mu kinyarwanda na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma C'est une décision euh, qui est euh, complètement euh, arbitraire, qui est d'une extrême sévérité, qui est grave, mais qui malheureusement...
Ni icyemezo gikarishye kandi gikomeye ariko kidatunguranye kuko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu leta y'u Burundi gufata ibyemezo nk'ibyo isa n'iyabigize akamenyero ubirebye ibyemezo nk'ibyo bifatwa bivuye ku bihe bya politiki biba biri muri icyo gihugu nko mu kwa gatanu BBC n'ijwi rya Amerika byari byafatiwe ibihano hasigaye iminsi mike cyane ngo habe amatora ya kamarampaka ubu rero iki cyemezo gifashwe mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu agenda yegereza muri make rero nta kindi iki cyemezo kigamije atari ugucecekesha mu maradiyo yari asigaye atanga amakuru yizewe mu burundi kandi akora mu buryo butoroshye kuva aho amaradiyo atari make yafunzwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu
de, de critique de l'action du régime de, de Nkurunziza euh, peut mener euh, à des représailles, peut mener à des euh, agressions ou en l'occurrence à des suspensions arbitraires.
ni izahe ingaruka mbi mubona zishobora kuba haba ku bamenyeshamakuru bakuri ayo maradiyo haba ku gihugu canke kuri ayo maradiyo mu burundi
C'est catastrophique. Euh, c'est catastrophique dans la mesure euh, où euh, que ce soit la BBC ou VOA, ce sont deux médias.
Ni ibyago, ni ibyago kuko yaba BBC cyangwa VOA ayo ni amaradiyo mpuzamahanga akora umwuga wayo neza kandi agatangaza n'ibiganiro by'ururimi rw'ikirundi ruvugwa n'abaturage batari bake muri icyo gihugu. Ayo maradiyo yumvwa n'abaturage bari mu bice byose harimo n'abari hagati mu gihugu. abarundi babarirwa muri za miliyoni bagiye guhomba amakuru yizewe ni icyemezo kije kubuza umuturage kubona amakuru no kongera ikibazo cyo kubona amakuru cyari gisanzwe muri icyo gihugu
aho bigeze mubona bizokura aha kw'ayo maradiyo agira aho ahurije n'ubutegetsi bw'uburundi
Très sincèrement, ça s'annonce très compliqué. Cette décision, elle tombe à, on a plus d'un an de l'élection présidentielle.
sinakubeshya ibintu biragoye cyane ko ari icyemezo gifashwe hasigaye igihe gito ngo habe amatora twebwe mu ishyirahamwe ryacu icyo tugiye gukora ni ugukomeza gusaba leta kwisubiraho no kureba niba hari ikindi cyakorwa haba ku rwego mpuzamahanga cyangwa mu karere kugira ngo ikibazo gikemuke tuzareba n'uburyo twashyigikira abanyamakuru bari mu burundi nubwo bitoroshye kuko buriya butegetsi bubangamiye abamenyeshamakuru ku buryo umunyamakuru asigaye yifata mu gutanga amakuru umukuru w'igihugu nawe abashishikariza ibyo bakwiriye kuvuga n'ibyo batavuga muri make duhanganye n'ubutegetsi bw'igitugu kandi aho bigeze biragoye ko umuntu ahindura ubwo butegetsi uko bumeze uko biri kose ntituzacika intege tuzaguma tugerageze igihe cyose hafashwe icyemezo nk'iki gikandamiza itangazamakuru nk'icyafashwe uyu munsi extrêmement euh, sévère et arbitraire euh, des euh, deux radios qui ont été touchées par cette décision du CNC aujourd'hui.
uyu yari arnaud froger atwara igisata ca afurika mu ishirahamwe ryamenyesha amakuru batagira imbibe reporter sans frontiere amaju yiwe yariko asubirwamwo mu kinyarwanda na mugenzi wacu geoffrey mutagoma nuko rero n'ijwi rya amerika naryo ku ruhande rwayo ryateye ivyatsi ino ngingo y'urwego sense rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu burundi umuyobozi w'ijwi rya amerika yavuze ko iyo ngingo yise yigayitse kuva igifatwa mu kwa gatanu kwa bibiri na cumi n'umunani abarundi babujijwe kumviriza amakuru yige yigenga kandi ataho ahengamiye amanda benet atwara ijwi rya amerika amajambo yiwe yavuze ati ndugure twa mugina twaratangaye nuko abanyamakuru bo burundi babujijwe kuvugana n'ijwi rya amerika twemera ko uku gutera ubwoba amenyeshamakuru bacu bibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihugu twifatikanije n'abarundi kwamagana ababuza uburenganzira bwo kubona amakuru y'ukuri kandi yizewe ndugaye twamugina nuko rero namwe aho muri ntabumviriza ijwi rya amerika ino ngingo mwayifashe gute icokogwa haba ku ruhande rw'ijwi rya amerika haba ku ruhande rw'uburundi canke rwa bbc n'icahe uwa mbere duse ku murongo wa telefone ni juvenal juvenal ikaze
yego cyane murakoze ku ikaze ngaho ku isi rya amerika yego aho uherereye ni he
mbo neza neza ndi mu gisagara ca bujumbura muri karitsiye ya mirango
yego udoge ku ijambo bishobotse ukuremwo interineti muri telefone yawe kuko hariho ibica bitugaruka ko bikatubuza kumviriza neza n'abatwumva bikabagora
yego iyo ngingo ya sense tukiyumva twaguye mu gahunze kabisa mu gihe twari tuzi yuko ibiganiro birenze hagati ya leta n'ayo maradiyo twakunda cyane tukumvirizwamo n'amakuru atumora rero twumvise yuko hafashe ingingo yo kugara ibyo binyamakuru burundu twumvise ari inkuru y'incamugongo cyane rero nkagira nti leta yoraba ikagira imbabazi igakomeza ibiganiro n'ayo maradiyo kugira dukomeze kumva amakuru ameze neza mu gihugu
hama ku ruhande rw'amaradiyo naho eh, ari mu bihano bikomeje n'izindi ngingo zagiye zirongerwa ko bo ubabwira iki
no ku ruhande rw'amaradiyo boraba ibyo bintu bivugwa yuko kumbure badashyira mu ngiro leta mayibona yuko umengo ni amakosa bakaraba yuko byo ari byokosorwa bikosorwe hama umwumvikano hagati ya leta y'uburundi n'amaradiyo ukomeze Mm, kugira abanyagihugu dukomeze kumva amakuru ameze neza mm. urakoze cyane ugira umunsi mwiza
murakoze namwe ngaho ku ijwi rya amerika kumpa umwanya kugira ngo ntange icyemezo urakoze ugira umunsi mwiza turasinama mpora ubusa ku yindi murongo wa telefone ba mpora ubusa ikaze ku ijwi rya amerika
yego murakoze cyane yego iki intererano yawe nawe iciyumviro ni ya
yego mfite icyiyumviro naho numva ku murongo amajwi ntariko ndabumva neza Eh, mhm.
Eh, jewe i- muri rusange iriya ngingo ya sense Mhm, eh, eh, je ndayishyigikira ku ruhande runini cyane mhm,
kubera ko nimba hari uburenganzira ibimenyeshamakuru bifite bwo gu- byo gukorera ku butaka bw'uburundi mhm, hariho amategeko eh, bitegerezwa kwisunga kugira ngo byoroherezanye bikore bikore nabyo nyene atawe birengera akarimbi bikaba ari ibintu byiza nk'uko mhm,
Eh, mu- muri iyo nzira rero mhm, je ndavuga nti ndabye muri rusange habaho eh, abamenyeshamakuru nabo barakosha buriya mhm, hariho ibi bimwe bimwe usanga bagiye bakora biba bitameze neza mhm, mbere ukaba usanga bisa nk'aho bibangamira eh, leta muri icyo gihe rero biba byiza ko boja hamwe bakumvikana mu gihe eh, ibyo bimenyeshamakuru eh, hari nk'akagorane bifitaniye eh, n'ubutegetsi mhm, hari ibyo babasaba bakagerageza kubikurikiza kugira ngo bibashe kuba byomera neza mhm.
hamwe bye hari umumenyeshamakuru mu- mu gikoresha kandi leta yari yabasabye ko mumureka kuva kare bamureka kuva kare ni ukuvuga
ni ukuvuga yari yabasabye yuko hari umumenyeshamakuru muhagarika kubera ko eh, byakahise byagiye biba muri kino gihugu Ivyo- ivyo ivyo mumenyesha amakuru reka tube turabibangiriye kuko ubuyobozi bw'ijwi rya amerika bwonyene nibwo bufise n'ico bwovuga kuri iyo Hanyuma- ngingo hafise ko hanyuma ama- nshyiyendeka ku ijwi rya amerika nkavuga muri rusange Mhm,
muri rusange jewe ibimenyeshamakuru bi- bi- by'uburayi canke byo hanze ahanini jewe sindabishigikira kanini cyane kubera ko hanini usanga twebwe abenegihugu twebwe abanyafurika hari inzira umengo biriko bitujanamwo byo kutwangisha afurika y'iwacu mugabo mu munyenga umengo ntituze nk'akarorero nk'aka aha
akarorero akarorero kuri eh, ro- umukuru wa libiya muhammad kadafi ah,
twaramenye amakuru arasanze araciye ku bimenyeshamakuru by'i burayi na amerika n'ahandi za bbc za rfi baravuga ko ari umudikitateri barabitwiragije hose kugera aho banyafurika batari bake bagenda biyumvamwo koko ko kadafi ari umuntu mubi ivyo biga- Ariko- igo- ivyo bigakwiragiza Nta n'umwango amakuru ivyo ariko bigakwi- avugwa, tuvugwa ko yari umuntu mwiza ariko twabibwiwe n'iki n'ibimenyeshamakuru byo ku bampoye butaka ubusa bwo hanze bampoye ubusa hariho ivyagirije tudashobora ku- kwemera kuba komeza kuri ino radiyo ijwi rya amerika mu gihe hatari n'urundi ruhande rwaba uri kuragiriza dushobora kubona nta menyesha amakuru baza bavuga ati ni mwanki afurika nimubwira iki ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda peter uratwumva ego aho uherereye hamuduge ku ijambo
gitega mu burundi nicyo uvuga ku ngingo ya sense kuri bibisi na n'ijwi ry'amerika
ariko yonyine ukaba umucugu umuntu twayakiriye nabi kuko muri make igihugu kiba kitarimo amaradiyo mpuzamahanga rero byinshi usanga bitavugwa usanga nk'ameshamakuru baba bakora iradiyo usanga ziba ziri hino hari ibintu batinya kuvuga kubera umutekano wabo ariko ikintu ntusaba ni uko nyine umukuru wa wa radiyo ry'amerika hamwe n'abarongoye bbc bakajya hamwe bakavugana na leta kugira ngo urwanya y'ubunekwe mu mporero kuko burya amakuru acubojwe neza yumvira icyo igihugu habicuruza rwose rwose nimba hariyo ikintu kiba ugasanga byose baguma bavuga yuko byerage cyangwa ugasanga ikintu cyabaye ahandi basikuye ubu nibaza yuko se nise yoraba neza ikavugana mu maradiyo nimba ari arico badakubita ko bakabyubitaho bwacu bw'abanyagunishwe mu mporero urakoze cyane peter burya amakuru nawe murakoze ugira umunsi mwiza martin sengiyumva kuri facebook ati ico si igihano cahawe bbc canke voa oya cahawe twebwe abarundi twahora twumviriza ayo maradiyo ngo ndasaba abarongozi twitoreye gutandukanya politike no guhohotera uburenganzira bwacu ngo nta kundi ngo ndababaye hama uwitwa jean niyongabo nawe yaciye amusubiza ngo voila hussein we Lionel yanditse avuga ngo iyo ngingo irakwiye kuri mirongo umunani ku ijana kuko murasenya turafise kandi na daniel daniel ikazi
ndabumva neza cyane yego aho uherereye hama uduge ku ijambo Eh, mperereye mu rwanda i kigali Mhm.
Eh, nge icyo nashaka kuvuga ni uko ku itangazamakuru eh, bigaragara ko hano muri afurika itangazamakuru rinigwa mu buryo bugaragara Mhm.
noneho eh, ikigaragara ni uko kugira ngo bafate kiriya cyemezo cyo guhagarika ibitangazamakuru ni uku- ni ukubangamira uburenganzira bw'aba- bw'abanyagihugu niko nabivuga niko mbibona Mm.
Nte- eh, ntekereza rero yuko bagakwiye kwisubiraho kuko biriya ntabwo ari byo Mhm.
Eh, kuko itangazamakuru tumenyereye hano muri afurika ntabwo ri- rigaragaza ibintu nk'uko biteye ntabwo bakora amatohoza neza ndumva aribyo navuga Mm.
Eh,
yego urakoze cyane ubwira umunsi mwiza musa murakoze cyane yego hakizimana pascal nawe nyene yatanze ivyumviro vyiwe kuri facebook yacu ariyo vowa radiyo yacu namwe mushaka mujeyo mwandike nguko numva tugiye kuza dutwaza ku nguvu dutwagwa ku nguvu ata bwigenge tukigira leta ifise uburenganzira ubwahe kuza barabuza abantu kwidegemvya ko twe tubabwira perezida gira iki canke kiriya nk'uko tubishaka mbega agasuzuguru bbc na voa tuzovyumvira ngaha kandi tubona izo radiyo zikunze kurusha ijambo yanditse reka ndarireke kuko ni iryo gutukana ngo izindi z'amaradiyo yise ukundi ntucisha mu kanwa kanje lokale ngo zitangaza ububeshi mm, butari buke okelo ikaze
murakoze cyane ego aho uherereye ni hehe
Eh, ndi mu majyaruguru ya uganda pade Mhm. Ah, udoge ku ijambo usongora kuko akanya ni gato dusigaranye
ego eh, maze kumva ibyo ah, hari abatumirwa mwashyizeho cyangwa se umuyobozi wa voice of america ibyo yavuze Mhm,
Eh, yewe icyo mbona ah, hari amagambo nkuyemo mhm, icyo mbona ah, aba bategetsi bibuke ko ijwi rya amerika cyangwa ariya maradiyo mpuzamahanga arabafasha kugera ku butegetsi iyo bari mu ishyamba barayifashisha cyane akagira icyo inkuru zabo zikumvikana reka dusabe eh, ba- bumvikane kuko bafashe ubutegetsi bifashishije ayo maradiyo yanyu mhm.
reka dusabe eh, bareke itangazamakuru rikore cyangwa se nimba biri kwanga abaturage hari ingingo ibarengera yo kwigaragambya mu mahoro bakagaragaza ukuri kwabo ndetse sabe n'aba opposition nabo bagerageze basabe leta babahe i- i- ukwe bemerere leta igemerere bigaragambye mu mahoro bagaragaze urakoze atawapfa urakoze urakoze ukero ngaho muri uganda ku mupaka na sudani ugira umunsi mwiza kandi no kuri we duce dusozerera amakuru twari tubafite muri kano kana n'ibiganiro mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda nshuti bakunzi kuba twumva muri irya nino mu kurindira yuko ingingo zafatiwe ijwi rya amerika na bbc zihagarara muzobandanya mutwumva uko mwahora mutwumva kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com ku mirongo ya fm turacariho mu rwanda kuri shotweze mu burundi yakoze jeffrey mutagoma yegeranije amajwi yacu hamwe na ingenieur joe bari kumwe muhinga bw'ivyuma na diane ninahazwe kuri mikro turaza kongera mu makuru muri gitondo igi- muze kubandanya mwumviriza ibiganiro vyacu mwongere muje ku mbuga zacu zitandukanye aho tugiye gukomereza amakuru tubafitiye